ni radio ijwi rya amerika ubandanya kumviriza ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc kuri radiyo ijwi rya amerika mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo na Placide Magambo mbahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha twibaza yuko iyo ngingo yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu ingingo nziza ariko ko bizoja birashyirwa mu ngiro nibaza ningira buke buke kugira n'akazi ntikave kononekara uwo ni tarisise gahungu uyoboye urugaga rw'amasendika y'abakozi arasaba leta kwitondera gahunda yo gushyira mu ngiro umugambi wo kwimurira igitega umurwa mukuru wa politiki turavuga no, mu- no ku kiganiro perezida w'uburundi pierre nkurunziza yahaye abanyamakuru ari mu ntara ya ngozi no ku bantu mirongo ine na batandatu bamaze gufatwa n'icyorezo cya korera mu ntara ebyiri z'uburundi kuva ku itariki ya makumyabiri na gatanu z'uku kwezi kwa cumi na kabiri tubafitiye kandi n'amakuru y'imikino izaba mu mpera z'iki cyumweru mu burundi no mu rwanda
yamara reka duhere eh, ku nshamake makuru yo hirya no hino tugira tubashikirize mu kanya perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo joseph kabila avuga ko atazina impamvu zihari zotuma amatora y'umukuru w'igihugu yo ku munsi w'imana ataba
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump arakangisha inteko ishinga amategeko mu gihugu cye ko niramuka itemeye kumuha amafaranga ayisaba yo kubaka urukuta ko nawe ashobora gufunga umupaka wa mexique
igipolisi cy'igihugu cya sudani eh, carashe imyuka ibabaza mu maso ku bantu amajana n'amajana bari mu myiyerekano mu bisagara bitari bike harimo umugwa mukuru khartum
igihugu cya tayilande cyemeje ko urumogi rwakoreshwa muri icyo gihugu ku mugaragaro ariko ku mpamvu zumvikana nk'uburwayi aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye mu- turagaruka mu kanya gatoya cyane mugume hafi y'amaradiyo yanyu idonido ry'amakuru yo hirya no hino eh, tubafitiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo perezida joseph kabila avuga ko atazina impamvu zihari zotuma amatora y'umukuru w'igihugu yo ku munsi w'imana ataba ivyo ni nyuma y'uko amatora asibishijwe mu kiringo c'imyaka ibiri yamara perezida kabila asigura ko ingingo yo ku munota wa nyuma yo kwigizayo amatora mu turere twa beni na butembo yatumye- yatumwe eh, n'ukwiyadukiza kwikiza ca ebola mu kiganiro yagiranye n'itororokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika associated press perezida kabila yavuze ko hamwe abanyagihugu bo muri ivyo bice bibiri vyasinzikajwe n'ikiza ca ebola botora ku munsi w'imana ivyo vyogira inkurikizi zikomeye cane avuga ko umuntu umwe ashobora kwanduza abandi bantu amajana n'amajana ivyatangajwe na perezida kabila ku munsi wa kane mu muhingamo vyari bitandukanye n'ivyashikirijwe n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu batangaje ko ingingo zafashwe babifashijwemwo n'abategetsi bajejwe amatora kugira abantu bashobore gutora mu turere twa beni na butembo ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi oms naryo nyene ryatangaje ko ingingo zafashwe mu gukaraba hakoreshejwe isabuni ikura imicafu ku ntoke hamwe no gusuzuma abatora bose bazoba bariko binjira mu bibanza vy'amatora
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yongeye gukangisha inteko ishinga amategeko mu gihugu cye ko niramuka itemeye kumuha amafaranga yisaba ngo yubake urukuta ku mupaka wa mexique ko nawe ashobora gufunga uwo mupaka agahagarika n'imfashanyo amerika yageneraga ibihugu bya honduras guatemala na el salvador ibi ngibi perezida trump yabitangaje mu rujya n'uruza rw'ubutumwa yandika ku rukuta rwe rwa twitter yinubira amategeko agenga abimukira mu gihe hahise iminsi irindwi ibikorwa bya guverinoma ayobora bihagaze kubera ko miliyari eshanu z'amadolari yasabaga atazihawe mu gihe yafunga uyu mupaka habaho igihombo cy'ubucuruzi bukorerwa kuri uwo mupaka bwinjiza miliyari zisaga imwe n'igice zinjizwa buri munsi abadepite bakomoka mu ishyaka ry'abademokarate bashinja perezida trump kuba nyirabayazana w'irihagarikwa ry'ibikorwa bya guverinoma ni mu gihe mu byumweru bike bishize trump yagaragaye yigamba avuga ko ifungwa ry'um- rya guverinoma ntacyo rimubwiye perezida trump akomeje kwibasira ibihugu bya honduras guatemala na el salvador kuko ari byo bikomokamo abimukira benshi baza muri amerika gusa abakuriye, abakuriye ishyaka ry'abademokarate barimo senateri chuck schumer na nancy pelosi uzatangira kuyobora inteko ishinga amategeko mu kwezi kwa mbere bibukije trump ko agomba kuzibukira umugambi we w'urwango afitiye abimukira kuko nta na hamwe ruhuriye n'umutekano ku mipaka ahora agira urwitwazo
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tugaruke muri afurika aho igipolisi cy'igihugu cya sudani cyarashe imyuka ibabaza mu maso ku bantu amajana n'amajana bari mu myiyerekano mu bisagara bitari bike harimo umurwa mukuru khartoum inyuma y'ibisabisho by'uno munsi ku wa gatanu ni mu gihe abatavuga rumwe na leta bariko basaba iyindi myiyerekano yo kwiyamiriza leta abantu bashavuye bihereje amabarabara ku mugwa mukuru Khartoum no mu bindi bisagara kuva ku itariki cumi n'icyenda z'uku kwezi kw'icumi na kabiri inyuma y'ingingo ya leta yo kuduza ibiciro by'imikate imyiyerekano mishasha yabaye inyuma y'ibisabisho vy'uno munsi ku wa gatanu mu bice bimwe bimwe vy'umugwa mukuru Khartoum mu bice bimwe bimwe by'ibisagara vya Omdurman, Port Sudan, Atbara na Madani abantu amajana n'amajana bari mu myiyerekano basemerera amajambo yerekeye ubwigenge amahoro n'ubutungane ivyo hari mu gihe bariko basohoka umusigiti wa Omdurman yamara baciye bahangana n'igipolisi kigwanya imigumuko carashe imyuka ibabaza mu maso kugira gishwiragiza abari mu myiyerekano igipolisi carashe kandi imyuka ibabaza mu maso ku bari mu myiyerekano mu bisagara vya Port Sudan na Atbara Atbara ni igisagara kiri mu buseruko aho imyiyerekano yadutse ubwa mbere ku itariki cumi n'icyenda z'ukw'icumi na kabiri iyo myiyerekano ibaye mu gihe abatavuga rumwe na leta bariko basaba ko iyindi myiyerekano y'ukwiyamiriza leta iba mu minsi mikeyi yimirije
tayilande yari imenyerewe nk'igihugu kabuhariwe mu guhangana n'ibiyobyabwenge haba ku mipaka n'imbere mu gihugu cyashyize cyemeza ko urumogi rwakoreshwa muri icyo gihugu ku mpamvu zumvikana nk'uburwayi mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi mu majyaruguru ya tayilandi urumogi rwari inkingi ikomeye y'ubukungu nubwo rwacuruzwaga mu buryo butemewe n'amategeko rwoherezwa cyane cyane muri amerika inzego zita ku buzima muri icyo gihugu muri iyi minsi zemeje ko urumogi rushobora gukoreshwa ku mpamvu z'uburwayi kandi abahanga mu by'ubuhinzi bavuga ko tayilandi ifite ubutaka bwiza bubereye icyo gihingwa nta mpamvu rero zo kwirirwa bajya kuruhaha ahandi ubwo bushakashatsi mu by'ubuvuzi rero nibwo bwaba buri inyuma y'impamvu ikomeye yatumye leta ya Thailand ihindura imyemerere yayo ku birebana n'ikoreshwa ry'urumogi umuganga mu bitaro bikuru bya leta muri icyo gihugu dr withon avuga ko ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko icyo gihingwa cy'urumogi kizabafasha nk'umuti wo guhangana n'indwara zari zarananiranye ziganjemo igicuri ububabare buterwa na kanseri n'izindi ndwara z'abana gusa ababikurikirana hafi bemeza ko tayilande bavuga ko ubucuruzi bw'urumogi bushobora kuzinjiza miliyari zisaga makumyabiri z'amadolari mu kigega cy'igihugu mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri
twibutsa abaduteze amatwi ko muri kumubandanya kumviriza ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu burundi aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza kuri uno wa gatanu yaremesheje ikiganiro mu ntara ya Ngozi aho yishyuye ibibazo bitandukanye by'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu mugenzi wacu Thomas Kamirindi yavuganye n'umumenyeshamakuru wacu Fidelite Ishatse ku bibazo nyamukuru byavugiwe muri icyo kiganiro yavuze yuko bamaze gusiza ibirego umuryango uhurikiyemo ibihugu biri mu karere k'ibiyaga binini yongera kandi avuga ko yabasize ibirego umuryango wa afurika y'ubuseruko ko aho hose atanyinshi somoye iraboneka yongera avuga yuko ariko ku ruhande rw'uburundi igihe u rwanda rwavuga yuko rutunze interahamwe ko hoho baje kubitohoza akavuga yuko ikibazo kiri hagati y'u rwanda n'uburundi gikwiye gukemurwa n'akarere kugira ngo umugenderanire muri rusange muri uyu muryango ugende neza
naho se ariya mabaruwa amaze iminsi yandikirana na perezida museveni hari icyo yababwiye ego yakivuze ko gatoya aho yavuze yuko eh, uyo mubano aho yavuze yuko muri make amakete atagiye atari- ata- atari bo batumye ashigwa ahabona ariko kandi ko atashikiye aho yategerezwa gushikira akavuga yuko bo bishuye umuhuza bavuga yuko eh, icegeranyo c'ibiganiro biherutse kuba eh, bitaraba uburundi kubera ko byagiyemwo umugwi umwe naho ku byerekeranye no kwimurira umurwa mukuru igitega yabahaye igihe hari ubwo yababwiye ati bizaba iki gihe n'iki nk'uko n'abashiranganzi yabitekanije n'uko bizotangura mu mwaka uza wa bibiri na cumi n'icyenda ariko akavuga ko bizobanza kwemezwa n'inama nshingamateka bikongera bigaca mu nama nkenguzamateka ndetse no- na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ikabyiga yanashimangiye rero ko ataziyamamaza ko atazitoza mu bihumbi bibiri na makumyabiri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri byo yabivuze Ego, gute aho ni nyuma yaho aho ni nyuma yaho hariho bamwe mu bibaza yuko kumbura nk'umuryango aturukamo imusaba yohava eh, yivuguruza aho rero yavuze yuko eh, naho imusaba adashobora kugaruka ku byo yavuze kandi ko mu mugambwe eh, arimwo hasanzwe harimo abandi bantu bafite ijambo n'ijundi bashobora kumusubirira fidelite ishatse ikiganiro ntabwo twakivuga mu, mu minota y'ingahe gusa ni amagambo makeya ubwo uraza kubitugaruka uraza kubigarukaho ku buryo burambuye mu nkuru uza kutwoherereza urakoze cyane murakoze namwe tubashimire fidelite ishatse na mugenzi wacu thomas kamirindi tukiri burundi amasendika y'abakozi avuga ko ingingo yo kwimurira utuzi tumwe na tumwe mu ntara ya gitega mu gihe byaba bitarateguwe neza hazaba ibibazo ku bakozi bazajya gukorera muri uwo murwa mukuru wa politike w'igihugu cy'u burundi tarisise gahungu uyoboye urugaga rw'amasendika y'abakozi asaba leta gushyira mu ngiro buhoro buhoro uwo mugambi eh, ha- hashingirwa imbe- hashyirwa imbere inama n'ingingo ku neza y'abakozi n'akazi ibindi kuri iyi nkuru dukurikire eh, Raymond Nzimana
ayo masendika arashima umugambi wa leta wo gushaka kwegereza ubuzi bumwe bumwe abanyagihugu aho ni nyuma y'aho inama shikiranganje yemereje gitega nk'umugwa mukuru wa politike w'igihugu c'u Burundi ingingo izotuma ubushikiranganji bumwe bumwe bwimurirwa muri iyo ntara eka n'amanama shikiranganje yose akazobera igitega mu runani rw'amasendika CSB babona ko iyo ngingo ije guhindurira abakozi akazi Gilbert Nyawakira arongoye CSB akavuga ko abakozi aribo bisabira guhindurirwa akazi ibiboneka ko abakozi bazohindurirwa ubu aho bahora bakorera bazoguma mu bwo bushikiranganje mugabo bahindura ikibanza bahora bakoreramwo tuvyita ko eh, ari nko guhindura akazi ariko mu mategeko agenga abakozi umuntu ahi- ahindurirwa akazi aho akora eh, abisavye canke biciye mu zindi mvo zigaragara eh, kandi bijanye n'amategeko mugabo iyo ngingo itegereza kuja mu ngiro n'abakozi kunguruza bakaja igitega uyarongoye csb abona ko iyo ngingo nimba itatunganijwe neza hashobora kuba agahombo kanini kuko abakozi batamerewe neza umwimbu utegerezwa kugabanuka hariho abatabana imiryango iba kubiri ivyo tuma hariho uburyo bwiyongera ku buryo bw'umuryango wari uhasanzwe uburyo bukiyongera nubwo bari basanganywe bwari bubayabaye cyane turavye ingene ubuzima busigaye bumeze ugasanga rero eh, mu ishirwa mu ngiro leta itaciyumviye neza abakozi bazokora batagira ingoga bazokora bagonaniwe usanga imbere birasubije umwimbi inyuma no mu runani rw'amasendika y'abakozi kosibu nabo nyene babona ko iyo ngingo ntahari nziza itegerezwa kwitonderwa kubwira akazi nikononekare tarasisi gahunga arongoye kosibu asaba leta kutihuta mu gushira mu ngiro iyo ngingo byo iyo umuntu avuye aho yahora biragora gatoyi ngo tukibaza yuko leta nayo izohava itegekanya ingene yofasha abo bakozi bazoba kumbure bibaye ngombwa yuko batana n'imiryango yabo hama kandi twibaza yuko iyo ngingo yo kwegereza ubutegetsi y'abenegihugu ingingo nziza ariko ko bizoja birashirwa mu ngiro nibaza ningira buke buke kugira n'akazi ntikave kononekara kiretse ivyo urunani kosibu ruragaruka no ku bakozi boba bafise ingorane zi canke ziriya rusaba ko leta yoshira imbere inama n'ingingo ntihagire abakozi bagwa mu mporero nk'uko vyibonekeje muri kahise nibaza yuko abantu bagira inama n'ingingo byose bizogenda neza ni ukuja inama n'ingingo rero nk'umukozi uyu canke uriya abona afise ikibazo gikomeye kubera amagara canke kubera izindi ngorane abakoresha bazomwumva bishobotse bakamworohereza kugira ashobore gukorera ashobora gutanga umwimbu ukwiye iyo umuntu ari mu bimugoye birasabwa yuko rimwe rimwe n'umukoresha yumva umukozi nibaza yuko bazobiganira bakaja inama n'ingingo hata muganda w'ibere ingingo yo kugira intara ya gitega umugwa mukuru wa politike yafashwe n'inama shikiranganji iyo nama shikiranganji ikaba yemeje ko kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda ubuzi bumwe bumwe buzovanwa mu gisagara ca bujumbura uba ari umugwa mukuru w'ubutunzi bukajanwa mu gisagara ca gitega kiretse ubushikiranganji butanu bufatwa n'iyo ngingo inama nshingamateka na nkenguzamateka nazo nyene zizoja gukorera igitega eka nimwe mu migwi yigenga aha ni nk'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe umugwi ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo cntb hamwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe hagati y'akazina muntu cnidh ibujumbura remonzi imana ijwi rya amerika urakoze Raymond kuri iyo nkuru eh, tukiri mu burundi abantu mirongo ine na batandatu nibo bamaze gufatwa n'ikiza ca korera mu ntara zibiri z'igihugu kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu eh, kuno kwezi kw'icumi na kabiri byatangajwe kuri uno munsi wa gatanu n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu no kurwanya ikiza ca sida ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu evariste nzikobanyanga kuko itangazo ry'umushikiranganji w'amagara y'abantu ribivuga ico kiza catanguye kwibonekeza kwigerekerezo rya mirongo ine na gatanu kuno kwezi kwa cumi na kabiri turimwo muganga tade ndikumana avuga ko cahereye mu karere k'ubuvuzi ka rumonge ahamaze gufatwa abarenga mirongo ine mu karere k'ubuvuzi ka rumonge hateye ikiza ca korera kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ubu tukaba tumaze kwakira mu bitaro abarwayi mirongo ine na batanu Eh, muri abo twarashoboye gupima eh, babiri batanguye kwibonekeza aho twasanze by'ukuri bafise indwara ya korera reka mbere twamenyesha yuko muri abo bari kwa muganga hamaze gutaha umwe twahereye kwakira kandi yakize e, indwara ya korera yo yibonekeje novuga eh, mu gisagara ca rumonge mu makartier teba kanyenkoko hamwe na gihwanya reka mbere eh, no ku mitumba ya muturirwa cugaro na kibozi yo muri zone minago hakaba n'umutumba wa mwange wa zone kizuka imitumba ya gatete mutambara na makombe yo muri zone gatete umutumba wa karonda wo muri zone kigwena hamwe n'umutumba wa bisaka wo muri zone murago uri muri komine ya burambi si mu mpanuko gusa havugwa ico kiza ca korera nk'uko uwo mutegetsi yabitangaje mu karere k'ubuvuzi kamere ya bujumbura amaje mu buraruko umuntu umwe aramaze gufatwa muri zone ya buterere uyundi mugwayi twabonye eh, mu karere k'ubuvuzi eh, ko mu gisagara ca bujumbura ko mu buraruko asanzwe ariko arakurikiranwa mu bitaro vya prince jean charles aho ni uwo wenyene tumaze kubona kandi naho nyene turaza kujanayo abajejwe o, kuvura kugira ngo basuzume kandi bongere bapompe mu mihana na cane cane mu buterere aho twasanze naho nyene kubera imvura igize imisi igwa hariho amazi menshi atuma mu buzu bwa sugumwe eh, imyanda iduga hejuru umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida avuga ko abakozi bo mu gisata c'ubuvuzi bagiye gukorera mu turere tuvugwamwo ico kiza kugira ntikibandanye kirandagata abajejwe intwaro abasaba guhimiriza abo barongoye kugira bubahirize amabwirizwa y'isuku tuboneyeho rero o, akanya ko gusaba abajejwe intwaro abenegihugu eka mbere n'abasanzwe bashigikiye eh, ubushikiranganji mu vy'amagara y'abantu kugira ngo tugire ingufu hamwe kugira ngo dushobore kurwanya ico kiza kandi dutanguye no gushima ko eh, abajejwe intwaro abajejwe igipolisi eka mbere n'abasanzwe bafasha ubushikiranganji twagize inama kandi twasanze ibisabwa byose bihari kugira ngo turwanye ico kiza ca korera twasanze mu karere k'ubuvuzi ka Rumonge rumonge haguye imvura nyinshi cyane igatuma ubuzu bwa sugumwe burengerwa n'amazi ivyo rero bikaba vyaciye bituma iyo ngwara yibonekeza nko mu gisagara ca rumonge hose eka mbere no mu mitumba ihanamiye kirya gisagara ico twomenyesha kandi abarundi nuko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busanzwe bwariteguye kugira ngo mwe n'ico kiza giteye dushobore kugarukira ku benegihugu tudatevye dusaba rero abenegihugu gukurikiza ya mabwirizwa y'isuku ikiza ca korera cama cateye mu duce tugize intara ya rumonge biturutse kwikena ry'amazi meza nk'uko vyemezwa n'abajejwe intwaro muri ako karere ko mu manuko rw'igihugu mu kwezi k'umunani uno mwaka nyene ico kiza carateye muri ako karere k'ubuvuzi ka rumonge gihitana abantu cumi na babiri ku barenga ijana na mirongo itanu bari bafashwe nk'uko amakuru ava mu biro vy'ako karere k'ubuvuzi ka rumonge abivuga bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
ijwi rya amerika rimaze kumenya ko hari amakuru amaze iminsi akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane youtube abo bayakwirakwiza bafashe amakuru twatambukije kera bayita amashya nta ruhushya babifitiye imwe muri izo nkuru nigaragara kuri youtube ifite umutwe byamenyekanye havumbuwe ingabo ziri gutozwa n'u rwanda zizatera uburundi twitandukanije n'abashaka kuyobya abandi babaha amakuru atariyo twiseguye kubo byaba byagezeho ingaruka turabasaba gushishoza igihe mubonye inkuru nk'iyi tuvuze haruguru tubibutse ko inkuru z'ijwi ry'amerika muzisanga ku mbuga zacu zikurikira interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu facebook vowa radiyo yacu twitter radiyo yacu vowa na youtube radiyo yacu vowa
inota ibiri n'igice
E, nk'uko mubimenyereye rero uyu ni umwanya wa siporo kuri uyu munsi wa gatanu kuri telefone tukaba turi kumwe na mugenzi wacu uri i kigali jean claude munyandinda jean claude turakuramukije cyane
E, mukomere cyane placide kandi nanjye ndabifuriza ibihe byiza bifuriza no kuzagira umwaka mwiza umwaka w'amata n'ubuki urakoze cyane twizere ko nawe noheli yagenze neza ese ubu noneho mu mikino byifashe gute twumvise ko mu kanya hamaze kuba amatombora ku mikino mpuzamahanga aho ikipe ya mukura nayo yaba eh, yatomboye ikipe yo muri sudani bimeze bite E, niko bimeze placide nk'uko bivuze tombora imaze kuba rwose nta n'isaha irarangira aho ubu nakubwira ko bageze ku cyiciro cya gatatu ni ukuvuga intera ya gatatu yo mu marushanwa ya CAF Confederation Cup aho ikipe ya Mukura ikataje uzi ko imaze gusezerera amakipe abiri ubu rero urwego bagezeho tombora yahuzaga amakipe yari yarokotse mu cyiciro cya kabiri cy'amajonjora akagomba guhura n'amakipe noneho yasezerewe mu kindi cyiciro cya Champions League uzi ko hari amarushanwa abiri eh, ku rwego rw'amaklub aba muri Afurika aho rero hari CAF Confederation Cup hakaba na CAF Champions League ayo rero yasezerewe nibwo yahise atomborana n'ayo yari yashoboye kwikarishya ubu rero twavuga ko cyaba ari icyiciro cya nyuma bagiye kuzahura aya makipe cumi n'atandatu agiye kuzahura eh, n'andi cumi n'atandatu hakazasigara cumi n'atandatu azagabanywa mu matsinda ni ukuvuga ngo azarokoka kuri iki cyiciro akazajya mu matsinda ubwo rero placide ntatinze cyane mu magambo navuga ko mukura imaze gutombora ikipe yitwa el hilali umudurumani yo muri sudani ni ikipe itoroshye gusa nyine bibaye n'amahiri cyangwa se bibaye n'ibitangaza kuko n'ikipe mukura iherutse gusezera ku ntera ya kabiri nayo niyo mu gihugu cya sudani kandi nayo ikaba yitwa el hilali gusa itandukaniro rihari ni uko iyo mukura yasezereye yari el hilali obayid hanyuma iyi ngiyi bagiye guhura ni el hilali umudurumani ari nayo ikomeye cyane isanzwe izwi ku ruhando rwa afurika placide ese jean claude ko mukura yasezereye n'ubundi el hilal yo muri sudani ubu ngubu hari icyizere ko mukura nibura yazabasha gusezera iyo el hilal yindi yo muri icyo gihugu cya sudani ikagera nibura mu, mu cyiciro cy'amatsinda
ahangaha umuntu yavuga ko bitoroshye cyane kubera ko iyo ugeze kuri uru rwego eh, ubu- uba ugiye gutangira noneho ibikomeye ikindi umuntu yavuga ni uko iyi kipe nyine ya El Hilal yo muri sudani yo yari isanzwe mu irushanwa rya champions league nubwo yasezerewe n'ikipe yo muri tunisia yitwa club africain club africain ari nayo yari yasezereye APRC yo mu rwanda bivuze ko ikipe ishobora kujya kuri ruriya rwego mu rwego rwa champions league bikomeye gusa ikindi umuntu yavuga atakwirengagiza ni uko ikipe ya mukura Victory Sport ifite amahirwe y'uko ariyo izabanza buryo iyo yabanje gusohoka eh, cyangwa se gukina hanze umukino ubanza nabyo bishobora kuyifasha navuga ko ari amahirwe yagiye ayisekera cyane cyane ko bigeze ku mukino wa gatatu cyangwa se ku kipe ya gatatu mukura buri gihe uko bakinnye ibona amahirwe yo kubanza hanze Eh, twizere rero ko muhi- mukura tuyifuriza amahirwe masa kuri icyo cyiciro kizakurikira ahubwo tunyarukire no muri shampiyona yo mu rwanda ese byaba bihagaze gute Eh, urakoze cyane uyu munsi rero batangiye umunsi wa cumi na kabiri wa shampiyona aho habaye umukino umwe umukino umwe wabereye kuri stade regional ya kigali i nyamirambo aho ikipe ya aprfc niyo ya mbere niyoboye nta nubwo iratsindwa na rimwe ariko uyu munsi umuntu yavuga ko yasitaye kuko yagwiriwe n'ikipe yitwa gicumbi fc gicumbi fc iri ku mwanya wa cumi na gatanu ari nawo ubanziriza uwa nyuma amakipe aranganya ubusa ku busa abantu baratangira baravuga ati umupira w'amaguru burya ugira ibyawo APRFC yari itaratsindwa cyangwa se eh, yari itaratakaza umukino n'umwe noneho iratitaye isitaye ku ikipe eh, itahabwaga amahirwe ariko nyine abandi bakavuga bati niko bigenda umupira w'amaguru nyine hatabayemo gutungurana nta buryohe bwabo nyine nta buryohe waba ufite ni ukuvuga ngo rero APRFC uyu munsi yatakaje Eh, gutakaza ariko ni ugutakaza abiri ntabwo yatakaje yose kuko yanganyije gusa kuri gicumbi inota ryo hanze cyane cyane iry'i kigali eh, riba rifitiye akamaro kuko eh, yari iri muri cya gice bita igice cy'amanegeka cyane cyane ko ari ikipe iri ku mwanya wa cumi na gatanu ari nawe ubanziriza uwa nyuma gusa eh, ntabwo ari iyi mikino yonyine iteganyijwe kuko ku munsi w'ejo hari indi mikino izaba aho ikipe ya ya- AS muhanga yo mu majyepfo izaba yakiriye AS kigali Eh, umupira ukazabera umukino uzabera kuri stade i muhanga undi mukino uzahuza Etincelle FC na Marine ni derby y'Urubavu aho amakipe yose akomoka muri uwo mujyi Mukura nayo izahura na Kirehe ku Stade Huye Espoir Rusizi izaba iri kumwe na Kiyovu Sport hanyuma Sunrise yakire Musanze bakine Nyagatare hanyuma umukino utoroshye umukino utoroshye uzahuza ikipe ya Rayon Sport n'amagaju ku cyumweru nawe ukazabera ku Stade Kigali Nyamirambo APRFC ubu niyo ya mbere kugeza ubu ngubu ni amanota makumyabiri n'atandatu imikino icumi Yego.
hanyuma ikipe iri mu- ikipe ya nyuma kugeza ubu ngubu ni ikipe y'amagaju ifite amanota atanu jean claude jean claude urakoze kandi turumva ko shampiyona y'u rwanda niba hakomeje kubaho gutyo gutungurana igenda irushaho kuryoha twizere ko muzagira n'impera z'umwaka m- neza mu mikino reka tunyarukire n'i burundi fidele ho byaba bimeze gute
urakoze placide tuje mu burundi kuri telefone turi kumwe eh, na mugenzi wacu evariste nziko banyanka atubwire kuri shampiyona yo mu cyicaro cya kabiri mu burundi mu mpe- mu mpera mu mupira muri antunga w'amaguru yatanguye muri ino ndwi woducira ku mayange uko vyifashe evariste
ego fidele nk'uko bivuze eh, shampiyona yo mu cyicaro cya kabiri mu mupira w'amaguru w'igihu- w'igihugu yaratanguye muri ino ndwi aha nakubwira ko yatanguye ku munsi w'ejo aho habaye inkino zibiri n'uno munsi yabandanije habaye inkino zibiri ejo ku munsi wa gatandatu hakene- hategekanijwe rero inkino zine zose ni ukuvuga yuko eh, ihiganwa mu cyicaro cya kabiri ryatanguranye akari- akariro kaniniya kuko ni ukubwira ko nk'imikino ine yabaye ari eh, imikino ibiri gusa imigwi yashoboye gutsinda mu gihe iyindi migwi ibiri yanganije ejo rero shampiyona mu cyiciro cya kabiri ikazobandanya hariya mu kirundo eh, Missouri Star wo mu ntara ya kirundo ukazatana mu mutwe na butare wo mu rutana hamakaza top junior ukazatana mu mutwe na indite fc y'umuyinga hanyuma mu byegwa bya ngozi lumiere wo ngaho ku mumba uzitana mu mitwe na delta star yo mu gatumba hanyuma ku kibuga cya sosumo hariya mu kumoso moso shuga uzotana mu mitwe na royal fc y'umuranza naho muri make tubwire ku vyerekeye shampiyona mu cyicaro cya mbere izoba igeze eh, ku munsi wa mirongo ibiri mu mpera z'ino ndwi muri make
kuko rero eh, ari ingingo eh, zitandukanye cyane zishobora gutanga amanota ku migwi ariko ibiganirwa ibibanza bya mbere hano
Uh, mutubabarire umurongo wiwe wa telefone ntumeze neza uh, umenyesha amakuru wacu Evariste Nziko banyanka imbere uko dusezerana mu biganiro tubafitiye kuri iyi saha tubanze dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru uh, twabashikirije Uh, muri sudani igipolisi cyaho carashe imyuka ibabaza mu maso ku bantu amajana n'amajana bari mu myerekano mu bisagara bitari bike harimwo umugwa mukuru khartoum inyuma y'ibisabisho vy'uno munsi ku wa gatanu imbwa abatavuga rumwe na leta bariko basaba iyindi myiyerekano yo kwiyamiriza leta abantu bashavuye bihereje amabarabara ku mugwa mukuru Khartoum no mu bindi bisagara kuva ku itariki 19 z'ukwezi kwa12 nyuma y'ingingo ya leta yo kuduza ibiciro by'imikate twababwiye kandi ko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yongeye gukangisha inteko ishinga amategeko mu gihugu cye ko niramuka itemeye kumuha amafaranga ayisaba ngo yubake urukuta ku mupaka wa mexique ko nawe ashobora gufunga uwo mupaka agahagarika n'imfashanyo amerika yageneraga ibihugu bya honduras guatemala na el salvador naho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo perezida waho joseph kabila avuga ko atazina impamvu zihari zotuma amatora y'umukuru w'igihugu yo ku munsi w'imana ataba ivyo ni nyuma y'uko amatora asibishijwe mu kiringo c'imyaka ibiri yamara perezida kabila asigura ko ingingo yo ku munota wa nyuma yo kwigizayo amatora mu turere twa beni na butembo yatumwe eh, no kwiyadukiza kw'ikiza ca ebola mu kiganiro yagiranye n'itororokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika associated press kabila yavuze ko hamwe abanyagihugu muri ivyo bice bibiri byasinzikajwe na ebola botora ku munsi w'imana ivyo vyogira inkurikizi zikomeye cyane twababwiye kandi ko tayilande yari imenyerewe nk'igihugu kabuhariwe mu guhangana n'ibiyobyabwenge haba ku mupaka n'imbere mu gihugu cyashyize cyeme- kikemeza ko urumogi rwakoreshwa muri icyo gihugu nk'impamvu zumvikana nk'uburwayi
amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi ry'amerika niho bigarukiye tubonereho akaryo ko gushimira enjeniyeri peter handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fatuwari maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye uwabihagarariye ni frederic nkundikije kuri mikoro naho mwari kumwe na fide niyongabo na placide magambo turabashimiye mwese mugira umugoroba mwiza tubifuriza kandi gu- o, kugira n'impera nziza z'umwaka eh, mukomeze kumva radiyo ijwi ry'amerika